my correct people, um hmm, dis gist wey i carry come eh i just dey hear am now now now now say tope and um, olori irunke dem don fight dem don use in short eh wahala dem don use am kpai diasef my correct pipo oni of ife sef don vex oni of ife don comot for palace dem say right now as we dey talk so oni of ife don dey palace oni of ife don enter lagos go stay lagos because of to, uh, to, uh, because of Tope and um, Runke wahala as I see this gist I be not even ready to relax now say no no be let me go hear this one my correct people Why welcome to Bose Corners TV if today is your first time of coming across my channel May you not forget to hit on the subscribe button and the notification bell so dat anytime when i dey bring gist una go dey see am and for those one dey go dey come god go bless una i dey talk about royal home nigeria celebrities for my channel subscribe guys if you never subscribe <clears throat> my pipo no be small gist i hear o oh. now i con say why be say dis runke sef runke wit di wahala i know say none of dem good o oh. na remember di gist wey i give una about eh, runke wey be say runke eh, eh, eh, e go dey kurukere with oni of ife e no wan stay one place at her old age she go dey pay people to dey control people up and down dey control somebody channel This dis runke i no suppose to even leave am sef becos runke join e, na she na he join this thing knock my channel down since that time i no dey get view for my channel When you don't give me strike. He strike my channel. This room get one and they talk so. Since that time, now my channel not gonna get views again. You understand? Because if you strike somebody channel, you no go get view. I don't know wetin I do. Because of sake sake say how they talk about Queen Naomi. I make am strike me. This room can I be one person When I'm not even supposed to, When I'm supposed to they deal with but i go still see her topic i go just still chill i no go talk you understand because ronke no be better person no be better person o me i no know why kabiyesi still go marry am hmm. na that juju when she dey take dey use blood me i get ronke gist well well na im dey use blood dey baff you understand you go dey use blood go dey use and they baff They do everything any anytime when they reach their their part their place where they dey stay una go see blood blood you go kill kill dog They use the blood They baff in the name in the name of say they don't harm una or wetin you understand me and after they don't do and finish dem go call god anyway i never see room care they call god Now o talk only talk. Eh, na i see say e carry bible after e don do juju finish o and e still dey do am o e con dey carry bible e dey when bible now go come out come dey flog all of una dem say ah wetin dem don do god you no know say wetin you do god dem eh, e pass e pass many things in the name of say e wan be like queen naomi now you take go dey carry bible now now oni of ife don comot for palace because of dem because oni of ife He dey even dey fear dem because e don tire for wahala every day so so wahala none of dem dem no even like diasefs you na see that time wey dem do so eh, wey dem do um wetin dem do that time That time dem do one olojo festival wen e come be like say you think say dem like diasef oni of ife don warn dem una see the way wey mariam take find caviar tire una see am na wen dat eh, man eh, wey be police e know say as e take demarcate eh, maria from wia si dey make e for not tok becos si no wan tok e con stand for there si don tire becos i no even know who send caviarcy make e go dey marry becos of money go dey marry women women wey e no be anytin woman wey e no go even born o oh. no be say dem go born o oh. dem no fit born o oh. e go dey marry dem you understand like runke now see runke now runke she i no know how dem wan dey enjoy dia marriage marriage wey you for no get issue for there you understand how do you want to enjoy you just dey make money for caviarcy caviarcy e. e, you dey use di money dey take care of queen ami and o na wetin una dey do be dat one i pity for una life becos una life eh e no get part two i swear to god my correct pipo the thing dey vex me and i go say ah why boss come dey talk like this yes e dey vex me because e dey vex me that is the main reason as i hear this thing i was so so disappointed i dey very very disappointed with runke and uh, especially e no be say runke runke na jaguda runke no get sense runke wey e don old wey e dey do e senior kabiyesi na e don no be say e mean o say senior ehn. Eh, eh i'm not talking about that you can marry anybody whether age or no age you know they hear me so but Ronke supposed to uh, eh, suppose to respect herself jejeje you go respect yourself but Ronke no dey respect herself we they do things when e pass people on. Now he make her. me i no dey like i no like Ronke oh. i swear to God me i no like her because of wetin she do me i don't like am like talk now, talk tope wey you go dey find pesin husband and they say why did tin happen like dat They say caviarcy na him na as i dey here o caviarcy o ehem kade pẹ lórí kí talk pẹ lẹsẹ na as i dey here na i tell dey talk am o oh. say na caviarcy use something say because caviarcy they do something tope con uh, yeah tope con go there wit her pikin her pikin dey for three months as e go there na tope no fit return back na wetin dem talk o as dem talk na i say dey talk am so ehem and the gist wey dem give me for palace be that be this one say ah, say, say, kabiyesi come charm am i still remember one lady when he come meet me one day say he see kabiyesi for one place for highland abi na uk say they go party together. as she go that party and she get husband o as she see kabiyesi like this because of say she hold money well well she no fit comot face for where kabiyesi dey again say as kabiyesi dey look at all her body come dey shake He say now her friend come quickly, told her come comot for there and uh, she get money well well o kabiyesi no dey take eye see pipo wen e get money or women when e get money kábíyèsí o àlejò àná dey there kábíyèsí no dey take eye dey see all those women e eye go enter kábíyèsí go kọlọbi dem e go collect dem charm dem you know see dat day wen Tope go Lagos wen Tope come come begin tell dem say make dem come pay ten ten thousand dollars make dem for take shift title <laughs> i never see that kain thing Tokpe travel go you uh, eh, eh, America come go dey collect ten ten eh, thousand dollars. shey na dat one go make Ooni of Ife love you e can never love you e no go e no go fit love you na be the thing Kabiyesi no Kabiyesi no get person wey e love o Kabiyesi doesn't have anybody wey e love una dey hear me so no matter how you dey do those kind thing na the people wey you no even do those kind thing wey una dey do so na im kabiyesi go dey love you understand all this one una dey do dey buy kabiyesi like uh, eh, runke na runke e own this thing i no know whether kabiyesi no know say runke na uh, eh, uh, eh, winch kabiyesi still carry am put am for palace different thing na im dey happen kabiyesi come come out that day He come begin dey talk and since i married dem eh, this one they move this one they move kabiyesi you go tell us why you not allow uh, all these women cut cake the time they do when you do birthday why you cut cake by yourself since you dey talk tell us say ah they are too perfect they are too good you understand me i don't see anyone when e perfect anyone when he did good for there Now the truth na me i just talk so all these kabiyesi wife then all of them are plant Now im dey be because if dem not be parents why What do you What do they do? you don they do for we have been say man marry plenty man marry e get wife una go enter there una to get pikin una wen senior caviar see una come dey fight person wen dem marry come when he get pikin una come dey fight am una to stay for that position una leave una husband even go divorce dem for court for court even as una take do court marriage come divorce your husband in the name of say you wan marry kabiyesi no be say you dey happy o oh. you no dey happy kabiyesi just dey use all of una and all of una just dey happy share this video guys god go bless una.